To everybody shouting and ranting, leave Wumi alone, Wumi this, leave this one alone. How many of una for una family go like make una breadwinner for una house? By the way, Mubad, by. Hey guys, make we no use our hand drag waiting no reach us o oh. make we no use our hand carry waiting no concern us eh poof our body when we see truth you say the truth like and subscribe to this channel watch this video guys. see wait, i wan talk the reason why i wan talk and be say i see so many people they come out they support wunmi you know i see so many people they come outside they support baba mohbad i see so many people they come outside they really they talk as matter be but now, just so i go ask too many questions and i really want people to really answer me via video or through my comments, please because i don't understand this matter now if you be the person wey you dey support me, now lis ten to all this the first question wey i go ask you be say how many of you fit gree for your family make the breadwinner in your family die the same way mohbad die you know say na plenty like na fit be five four wey na papa born but one the breadwinner come die the way Mohbad die like this shey na go just overlook say matter well na the way god bring us na so e take am how many of una fit gree that like make the matter just go like that just accept faith say na god keep do am i no answer wey una wan talk and wetin i wan talk be say none of una fit do am now if none of none of una fit agree make the breadwinner for na family die the way Mohbad died then why na dey support evil anybody wey dey accuse wunmi maybe that person is wrong you don need to accuse wunmi i'm not accusing anybody but the matter is very simple now let me tell you in case na don forget mohbad die not be say the guy just die They bend in neck. Oh God. They bend Mobad neck for inside the casket. As the whole Lagos state be, they not see casket to bury star like Mobad. They say now small pikin casket they go they take bury am. And person wey get guilty conscience, person wey really get guilty conscience, go really let that matter just go grown up man dey bury am with small pikin casket dem come bend im neck and the excuse wey dem give be say make im body for enter the casket That is why dem bend im neck ah and oh god oh god nigerian police see wetin i dey do for this matter and somebody came outside to talk with him mouth say na him bend him neck make so that he go fit enter the casket and the person still dey waka freely what nonsense now because they bend the guy neck they know say blood they drip They come pour sawdust for oh god pour sawdust inside the casket before they put Mubad. so that the sawdust go soak in blood They put nylon under the casket before they put sawdust before they come put Mubad. ah someone's breadwinner, someone you suffered for. How many of you now feel green like that? That person can't die finish. This so-called wife, now Yoruba be the wife, who oh. carry white nylon. This wife, that day when they buried the guy, the wife face swell up. Not be say eyeball like this swell up. No, this place swell up. This place swell up. It's all over the internet. That same wife can't carry white cloth, go throw away for the burial ground. All of una wey na be Yoruba. They don't analyze this matter several times. May na go read wetin their talk. Say the meaning. Different people don't set meaning. Read meaning to that thing. That the way they bury that guy can't go like that the next thing wey we dey hear mohbad do thumb printing because when the person die e na not call the person wey get pikin na not call him papa because na when i dey support me i dey wonder the kind thinking wey na dey get e na fit gree make one woman do na brother like that the lawyer dey wunmi house afa don dey wunmi house crowd don plenty for wunmi house mohbad papa never know anything na call di mama di mama call di papa later na call di mama say nothing happen everything is okay of which na don embalm their pikin for house wunmi ah, wife dey there na don embalm mohbad for house now baba mohbad come sense ah mohbad see no nothing do am again this he use him brain say okay i go go the man use him church mind come as baba mohbad enter the house he say his spirit just make him go inside the room straight him see blood nobody stop saying that una dey defend wunmi when dem dey say mohbad die wunmi dey inside that car where they dey announce mohbad death and that time wey they announce say mohbad die mohbad never die because he dey shake im head im hand move That time wey they announce say di boy die e never die now they can't say make wife husband When you claim say you love make you come tok wetin happen hey you no fit really talk una go show why you follow am go the show show you no dey follow am go shows before but you follow am go that particular one wetin make you follow am go show wetin cause na fight wetin make mohbad die na dey say make um, um, wunmi no get wetin to explain to anybody why human beings are like this? for crying out loud gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Wùmí báwo lẹ ṣe ń rò báyìí mi ò lè táìmù ò ní jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ ni o mi ò bá máa fi point point tẹ́ ẹ̀ lè gbà láíláí kó ṣẹlẹ̀ síran yín point pọ̀ gidi gbogbo ìgbà tí Mohbad ń kọrin tó fi ń bú ẹ tó ń pè ní transformer tó ń pe gbogbo orúkọ ìwọ ò ṣe bó síta kó wá sọ nígbà yẹn pé òun ló dis virgin ẹ ó ti kú tán kò lè sọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn Tonto-Dike wá sílé yìí má gbàgbé pé gbà tó ń bí ìyá Mohbad lọ́rọ̀ ìwọ ló ń sọ ọ̀rọ̀ sí ìyá Mohbad létí nǹkan tó máa sọ jáde ó máa sunkún nígbà yẹn ó ṣe jẹ́ pé gbogbo ìgbà tó bá wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ̀tì ló máa máa sunkún emotional blackmail tó ń lò ó ti ń jẹ àwọn èèyàn nítorí àwọn abiyamọ gan ti ń sọnù inú wọn ti ń pòpọ̀ wọn ọmọ ó tọ̀rọ̀ mọ́ ọmọ ó tọ̀rọ̀ mọ́ wọn fi ṣírò ara wọn wípé ṣáwọn lè gbà gẹ́gẹ́ bí abiamọ kọ́ fi ṣírò ara wọn ọmọ tí wọ́n jẹ̀yà fún ìwọ́n pariwo Liam Liam Liam this man suffer for Mohbad for years for years ó wá dìgbà tọ́mọ máa jèrè tó máa jèrè ọmọ ọmọ kọ̀ kú bẹ̀ ẹ dẹ̀ kó dákẹ́ bẹ̀ why we wicked like this. And the fẹ́ kí bàbá Mohbad you just want that man to keep quiet where is it done any of you that can take it all women followers all women supporters drop it in my comment section if you can accept it then I will come out and pray for all of you kẹwàá wò bóyá Ọlọ́run lóòótọ́ lọ́lọ́run gbàdúrà kí ló ń ṣe yín kò sẹ́ni tó ní women look ló pa but explain to what explain Shall I even go pẹ̀ má sọ pé òun ṣe ọkọ̀ ń jèrora nínú pálọ̀ ń sọ́pọ̀ ń dáná irú iná burúkú wo ló ń dá àwọn èèyàn dẹ̀ ń support ẹ ah, ọlá nàìjíríà tó wà ní o nàìjíríà tó wà ló ń jẹ ah, ah, gbogbo yín ajẹ́ bí Mohbad ṣe kú ni ọlọ́pàá ti kọ́kọ́ kó gbogbo yín pátápátá tẹ wà pẹ̀lú ẹ̀ three days before that show orí yín á ti clear ojú yín á ti clear ṣùgbọ́n immunity tó ń jẹ òun ló ń ṣe tó ẹ pé o dúró síbẹ̀ o tún lè wá máa pariwo mọ́ èèyàn kan ṣoṣo tó ń fẹ́ justice èèyàn kan ṣoṣo tó ń wá justice ó tún ní mind láti máa bú láti máa pariwo nítorí bàbá Mohbad náwó lọ́wọ́ ojú àtìyìn justice ẹ máa rí láṣẹ Elédùmarè fún Mohbad kò ní kú gbé àdàbí tó bá jẹ́ kò ṣonpó gbogbo wálé ayé ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run dá sínú ìdílé yín yẹn ni láti wá ran ìdílé alọ́ba lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run lágbára Elédùmarè gbogbo ẹni tó pa Mohbad àṣírí yín máa tú láṣẹ Elédùmarè